many people don drag Mercy aigbe hmm no be small thing no. a lot of people don tok say Mercy aigbe you too dey over dey do something even the owner of husband wey be say don dey with her husband more than seventeen years eh how she go come take dey cope dey see you and di man dey do all these things for social media my people not be small tin o di man no even they look whether he white they exist again for social media hmm my people don't say settle mercy aigbe don't post picture where e dey praise the man say the man na the love of her own life say that mean now she get the man o say dis man are the love of her life na people they talk say ah from first husband you first husband down your the love of your life you move to another one second you move to the third one now na person husband na be the love of your life my people no be small you know a lot of people feel say na the man I give room to disrespect for for him wife He said because if the man no open door for mercy aigbe mercy aigbe no go fit come inside so all these things wey mercy aigbe they do na the man they cause am now my people many people they talk say be you talk inside quran man fit marry three five uh, women as long as say the man fit take care of the women uh, the wife but right now the way you take dey do you dey show love to only one we never see you post the senior wife we even if the senior wife dey vex say you marry another wife na normal because the man the woman no go just fit accept na your own duty as you dey post the first woman uh, the the last wife wey you marry make you still dey post the senior wife because if you go out with the senior wife now you dey go out uh, junior wife now you dey always go out with the senior wife you abandon am na only once in a while you go dey see the children but mercy aigbe na carry the husband na take dey pepper the man woman wey suffer follow the man because this man no no be say e dey this kind position before messiah igbe know and if this man not be person wey be say no get anything messiah igbe no go follow him. so right now messiah igbe dey write for her instagram post with this man picture say with kasim adeoti picture say the kasim adeoti na the love of her life say na that mean say na she be the aya di owner say na she get her husband where the woman way born for her husband though, because all the children wey this man gets na the first wife na im born am o the children wey mercy aigbe get no be this man he born am for He born am for another man my people no be small thing o make una see because if dem wan talk say this man born na na the children of that first wife na im this man go talk say na im be children but di one wey mercy aigbe get now no be this man children so these children wey be say the woman wey come born these children na this man come dey turn back o Oh, this and Messiah Egbe no get any children for any child for this man so how person go continue abandon wife wey be say don't pass eighteen years wey dey wey they marry you go come abandon am with children come go meet woman wey don't born for two men wey be say eh she no born even one for you and if una wan see sef inside this marriage sef e show hundred percent say Mercy Aigbe no born no one born again she just wan do chop and clean mouth you know make dem enjoy themselves flex themselves go holiday make she showcase the man for social media say she don get husband make she use am take pepper the senior wife wey suffer follow the man for me me i no feel say she dey pepper the senior wife because the senior wife be person wey be say she know herself and she no wan settle for less she no wan she dey talk say as long as say the man dey with mr egbe she no wan get anything to do with the man Make the man continue the relationship with the make she continue the marriage with the with Mercy Aigbe say she no dey interest as long as her children no reject am she dey with her children so no problem she don born wetin she wan born she don born boy she don born girl so if Mercy Aigbe say she wan carry the man go as long as say Mercy Aigbe no come carry her children make Mercy Aigbe dey carry the man go say e go tire the man when the man eye open by the time wey the man eye go open maybe that time e go too late for the man because na the man na open room for messi aigbe to dey do this thing if the man tell messi aigbe wey be say he tell messi aigbe say ah the way he take dey do for social media so wey e take dey do wetin go pepper the senior wife so make di messi aigbe stay clear from all those things He no gree tell messi aigbe for that for she for him to correct messi aigbe He dey post messi aigbe every minute here and there why the senior wife you know dey post the senior wife di ever since wey we say kasim adeoti dey with messi aigbe dis man no dey post im senior wife again na only once wey post the senior wife for birthday after that one nothing like posting again my pipo una don see where wey be say the man The go dey go to holiday with the junior wife even if na the messiah egbe dey pay because many people talk say na messiah egbe na dey pay for all the where wey dem dey go even the cloth wey the man dey wear all the all the day wey all the picture wey dem dey do pepper dem na messiah egbe na dey carry uh, na dey call photographer make come snap dem so that dem go post am for social media and if messiah egbe uh, eh, dey snap the picture finish messiah egbe go still tell the man say this picture dem must gather post this picture for their page dem must gather post the picture for their page before you know the man sef e go post the picture for im page just to please mr egbe not knowing dat wetin she dey do na wetin the man dey do na slap for the face of the senior wife so many people dey talk say make the senior wife make he just accept am like that. The senior wife don tok say she no want anything. she go come dey feel say okay her husband get wife for her side she don leave the man she don leave the man make mr aigbe dey carry the man dey go say because when she and this man start the man no tell am say he na muslim when he go fit get two wife o he go marry wife follow am o na wen di man come arrive now the man come change all the topic mercy egbe now come dey talk say eh kasim adeoti na muslim he get right to marry many many wife as he want eh make dem leave am alone o so if mercy egbe dey position of the first wife wey mercy egbe herself suffer follow di man for seventeen years make di man come make am make di man come go carry one woman come from outside make di man come still dey use the same language for messiah igbe say messiah igbe o oh, he na muslim o oh. he get right to marry many wife messiah igbe wey get herself go like am because all dis thing wey messiah igbe dey do wey dey go dey change her name to muslim name dey travel for go follow di man go mecca all dis thing na to pepper the senior wife because e go talk say wetin the senior wife no do she go do am just to please the man so that people go talk say oh they look good together oh they are nice together for you to even dey post say this man na love of your life na you be aya the owner e get as e be because the real person owner of husband dey for corner why you dey oppress am because say you dey act movie dem know you for social media you get followers eh you get many followers because say the woman no be actress and this woman na she support her husband to become movie producer do for that one so this thing wey be say mercy aigbe they do it e no make sense mercy aigbe see they think say she get girl and I get be her first child so it e no make sense when mercy aigbe go come they do all this thing for social media just to pepper the senior wife because the husband now he he be like say the man dey enjoy all the waka waka snap picture and the man feel saying they do the senior wife say in the pepper the senior wife e no know say the man no know say they do himself because even if he spend five years with mercy aigbe the kind grown up children wey that man don already get with him first wife this man no go fit get am with mercy aigbe never he no go fit get am with mercy aigbe and mercy aigbe no go fit born that kind children for am so everything wey this man still dey do no how no how this man go still do wetin He go still go back go meet him children because if this man old for old age now no be this messiah igbe dey waka up and down follow am so no bin go dey there for am because right now messiah igbe dey use am till dey do wetin dey seek attention dey post the picture for social media dey use am dey pepper the senior wife why eh, the man dey feel say him dey live the best life not knowing say na slap e dey put for the face of im own children because the one wey messiah igbe dey talk say the man na muslim he get right to marry three women if to say this man poor say this man poor he no get You no get level for inside the industry the people no know am me i get hundred percent sure say messiah egbe no go talk say eh, dis one o eh, na muslim o the man get right to marry many women if na person marry join this messiah egbe at least the man na muslim make messiah egbe still let this man go marry join am whether messiah egbe go stay inside the marriage make messiah egbe even allow this man na post in marry the man side cheek picture for instagram post whether this messiah egbe go fit sleep till dey break whether this messiah egbe no go dey roll for bed eh whether he no go dey cry up and down make this man come decided to talk say okay i wan carry another third wife i be muslim i get the money messiah egbe go stay inside that marriage Hundred percent messiah egbe no go stay so the thing wey be say messiah egbe dey do to the senior wife now e dey do this thing to the senior wife just to pursue the senior wife go far wetin go dey vex the senior wife wey no go fit forgive the man and hundred percent the woman e no easy to forgive the man o oh. because the one wey be say mercy aigbe don do for social media so even if the woman wan forgive the man so mercy aigbe go still continue with the oppression all right my people as i come across the news of mercy aigbe and The first wife of kasim adekasina tok say make i carry am come here to come share with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe to my youtube channel make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una next time bye guys see you guys my next video bye guys